بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد آه، برمسكين كدبر كيسة إخواني آه، واي وقاش نفع كيسة أرقمين راتير قدؤه لولا أحزاب جدامو تكا لولا خندق جدامو واي سادو بني تره Eh, lola san keessa takka aalamni yeroo san jiru eh, gosti hunduu irratti walii galte ummata islaamaa kana lafarraa haqurratti eh, waraana guddaa yeroo saniif qophaa'u waraana irra guddaa ka zamana san keessa jiru akka isaan qopheessan eh, waraana kuma kudhanii ka hidhannoo gaarii qabuun magaalaa marsan eh, ummanni muslimaa magaalaa irraa ittise ji'a tokko akkasitti lolli deeme. lola ji'a tokkootiin booda rabbiin guddaan waraana lamaan dha'ee waraanni tokko nama tokko ka muslime ka amantii islaamaa qabate ka nucaymi ibnu mascuud maqaan isaa jedhamu nucaymi ibnu mascuud nucaymii kana rabbiin guddaan amantii islaamaa isa seensise inni waan warra kaafiraa biratti beekamaa taheef beekumsa isaa sanirraa rasuulli rabbi fayyadatanii alayhi salaatu wassalaam gosa hundayyuu shakkii jidduu seensee gargar cabse jenne kanaan boodagaa rabbiin shakkii jidduu buuse isaan warra kaafira ammallee rabbiin bubbee dha'ee baqatan halkan tokko yeroo isaan godaananii baqatuu murteeffatan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ergee mee waan isaan itti jiran oduu ummataa san waraana isin wal dura teettan lafti halkanii dukkana boollat isin jidduu jira sochii guddoo achirraa dhuftu ni dhagayan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam sochii san beekuu barbaadanii oduu meenuu fidaa jedhan yeroon sun yeroo ummanni yahuda'aa ka naannoo magaala'aa qubatu ka banii qureeyda'aa jedhamu waliigaltee waggaa shanii rasuula rabbii wajjiin ka qabaataa turan waan ummanni kaafiraa kun milkaa'u sehanii waliigaltee san cabsanii diinummaa labsan rasuula rabbi irratti alayhi salaatu wassalaam ka dubbiin haalan jabaatte ka dubbiin dhugumaan jabaatte rabbittu hime وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون يرون سنجد يرو إلتي nama rifatte namni qiyaasa malee rifate وبلغت القلوب الحناجر يرو لبون دفتي أكوان سكيسا بهو في تتي أس دفتي وتظنون بالله الظنون يرو نمني شكين قردان إيمان ساكيسا سيني ربي ناتم سمونا أنتم سو ربي مالف كان نقول يرون سو يرو أكسيتي بلا قدبو هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا جل ربي أسوى كانت تجرا ربي قدام ببئن ليه وركنا كاسي warra kana rabbiin guddaan cabse duula guddicha dhufe kana rabbiin guddaan shakkima jidduu isaanitti argamte tanaaf bubbee tanaan dhayee rabbiin guddaan kaase ji'a tokkoon booda ummata muslimaa kana cabsuu hin dandeenyu argan isaanis lola kana keessa nama gabaabaa du'e ammoo nama tokko beekamaa hayyuu saxaaba'a mootii biyya ansaaraa tana sacd ibni mucaad radia allahu anhu waardaah isattu waraaname hayyuu keenya gaarmaan duran beektan waggaa shan amantii islaamaa keessa jira waggaa shanan keessa kana keessatti waan gugurdoo namni akka umrii fi namni hojjechuu hin dandeenye amantii tanaaf hojjete sacd ibni mucaad sa'adii xiyyattu waraane xiyyi tun hidda harkaa kana kutte hidda guddicha amma harka keessa bahu kana ka onnee walitti dhaqabu hidda kana kutte dhiigni akka badaarraa bahe yoos rabbii ifii kadhate yaa rabbi jedhe allolli dhumee na fakkaataa jedhe lolli ummata mushrikaa kana wajjiin eeganaa wal lollu xumuramee na fakkaata jedhe yoo ka lolli kaafiraan nu lollu hafe taate yaa rabbi na fayyisi lola saniif na jiraachisi jedhe yooka ammoo lolli dhumatu taate lol duulli kun karraa boodaa ka tahu taate yaa rabbi shahaadaa naa godhii du'a kiyya dhawaminsa dhawame kanatti du'aa naa godhi jedhe mootii biyyaati jaalatama namoota fulduratti aangoo gurgurdoo amantii islaamaa keessatti qabata'aaf qophaa'eerraa tokko qopheessanirraa tokko aqlii ilma namaatii fi akkaataa inni itti rasuula rabbi biratti kabajaa qabuun yoo laalan. Umriin isaa waggaa soddomii torba yeroo san ijoollee dargaggeessa waggaa soddomii torba. San laalmee wanni isaan jiraataniif heger beekame qabsoo tana keessatti nama jagna tahee. bilisummaan booda aangoo wahii argadhaaf hin jiraatu warri sun wanni isaan jiraataniif jannata rabbiiti hujii gaarii hojjedhe rabbiin guddaan narraa qeebale jannata rabbii haa argadhuuf waa hojjetan sila amma namni hoggaanni gugurdaan beekamaan dardaraa ka akka gaariitti dhufaa jiru kun qabsoo keessatti yoo madaa'e sila yaa rabbi na fayyisii bilisummaan na eegii malee wanni biraa guddoon hin argamtu silaa zamana keenya kanatti sun ammoo maal jedhe yaa rabbi yoo ka lolli jiraatu taate lola saniif na jiraachisi jedhe subhaanallah yoo ka ammoo lolli dhumaatu taate tana ta du'aa naa godhi jedhe yaa rabbi ammoo yaa rabbii kiyyaa jedhe haga ummata yahudaa banii qureeyda'a ka amma ganuu gugurdoo san nu gane ilmaan keenya ijoollee teenya lafarraa barbadeessuu murteeffate kana haga haga balaa isaanii buutu nagarsiiftutti yaa rabbi nan ajjeesin jedhe maraa rabbiin guddaan akka inni kadhate godheef lolli hin hafne eeganaa lolli madiinatti duulanii islaama miidhan hin hafne kana irraa boota eeganaa islaamumatti duula bes rifannoonni isinirraa bahe isin sun warri siiraa barattan eeganaa wanni rasuula muslimat as duulanii muslima miidhan hin hafne kana irraa boota inni ammoo galteef laal waan ajabaa bara wanni guddoon aqliin guddaan tan amma akkami galteef wanni kun wanni galteef eega warri kaafiraa hunduu walii galee ka tokkorraan hafin duula bahanii dadhabanii baqatan bifti biraa lammata isaan deebi'anii as duulanii hin hafne dhugaasaati akkaatan biraa lammata deebi'anii duulaniin hin jiru jechuu kanaa ol maal hojjetarre dadhabanii yoos egaa ikhwaani lolli hagasitti xumurame lola kana keessa qissaan tokko ka ajabaa ka odeeffamu yeroo ummanni yahudaa sun khiyaanaa fidan ka ummata madhaamaatii ijoollee muslimaa bakka tokkotti waliin qaban warri yahudaa tokko namtichi yahudaa tokko bakka ijoolleen muslimaa jirtu laalee duulatti himuuf dooyaa dhufe jedhan yeroo inni dooyaa dhufe safiyyaan adaadaa rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam gartee hassaan ibnu thaabitiin deemii nama kana ajjees nama jaajusa dhufe jetteeni hassaanan ajjeesuu hin danda'u sanit hin tolu atummaan ajjees jedheeni muka fudhattee isa kana kaatee ajjeeftee qissaa jedhu tokko qissaan kun fayyaa hin qabu qissaa dhugaa miti waa hedduutu isa dhugaa tahuu dhoowwe namtichi dhufe sun dura bakka sanada saxiixa wanni tokkolleen katabate hin jirtu lammata hassaan ibnu thaabit maaliif dubartii keessa ta'a achi hin jiru inni waraana kee jira hasaan ibnu saabit geeraraa rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam jegna beekama geerara zamana sanitti geerara jechuun kun afyaa'i akka nama afaan mootummaatiin dubbatu nama akkasiiti wanni tokko yoo argamte rasuulli isaan deebii kenne jedhan alayhi salaatu wassalaam geerarsuun deebii deebisa inni inni kun ka rasuulli rabbii dubbadhu jibriiltu si qarqaaraa jibriiltu si wajjin jira dubbadhu ka rasuulli jedheen san qureeshii kana takka takkaan arrabse hunda isaanii namni akkasitti qureeshii kana arrabsee geerarsuun isaatu beekamtu'u hayyummaan isaa beekamtu'u odoo silaa dabummaan hagas geettu luyinummaan hagas geettu irraa argamte silaa warri adunyaa gubbaa zamana san jiru ka geerraru hunduun arrabsa sila namni tokkollee kan nagaa kennuuf hin jiru sila waan haga sirri xiqqootiif arrabsan maal inni waan nama baay'eerraa waa himeef namni hunduu eebii isaa taa'ee eega osoo wanni kun argamte sila silaa warri qureesh kun hayyoonni isaanii hunduu silaa irra geeraran garuu wanni sun tokkollee hin argamne sanumas si gaya akka wanni sun kijiba qissaan sun akka dhugaa hin ta'in hagana dagaalolli dhume ganama nagayaan bariisifatan walii yaa'anii faana ummata kaafiraa sallaalanii hundi isaanii eda baqate namni tokko achitti hin hafne faana deemanii ilaalanii guyyaa wal salaamanii nagayaan namuu mana keessanii galaa jedhe rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam waraanni magaalatti as deebi'ee namni hunduu ijoollee fi bakka duraan ijoollee itti walitti qaban dubartii fi ijoollee walitti qaban sanii ilmaa fi fudhatee manatti hin galate nagayaan. yeroo rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam manatti hin gale ama waa hedduu jira jiruu rasuula rabbii keessa alayhi salaatu wasalaam hafuura baafatuun keessa hin jirtu akkuma siiraa keessa baratan wanni taa'anii hafuura baafatanii namaa kaddamanii achitti isaan qarani'an tokkolleen keessa hin jirtu siiraa guutuu keessa hojii halkanii guyyaa amma lolli kun dhume maaltu itti aana duuba wanni itti aanaa hedduu yahudan ollaa kan keetii ka waggaa hagamu isin waliigaltee akkam qabdan kiyaanaa hagas guddu'oo san fidde ilmaan keessan hundaa lafarraa barbadeessu magaalaa gubuuf murteeffatan ollaa kan keessi bira jirani sun tarkaanfii takka guddoo lammata warri kheybar ka waan kana duula kana hundaa walitti qabe akka duulli kun qophaa'e ummata muslimaa balleessu godhanii saniif sirreeffatan ni jiran eegasii gosti baay'een duula kanarraa qooda fudhatte ollaa kana naannoo kana jirtu hedduu jira qaxafaan tanarraa jala qabi waan kana hundaa sagantaa rasuula rabbii keessa jirti amma alayhi salaatu wassalaam hardhaaf garuu hin galan rasuulli alayhi salaatu wassalaam yeroo rasuulli rabbii meeshaa lolaa ofirraa baasanii nafa dhiqatan isaan silaa diqqoo hafuura baafan ji'a tokko hidhannoo wajjin taa'anii bulanii oolanii beeka beela gam geettu keessa ji'a guutuu hidhannoo tana ofirraa baasanii hafuura baafatanii silaa diqqoo qabbaneeffatanii hafuura baafatanii diqqoo rafan yoo isaan nafa dhiqatanii deebi'an jibriilitti dhufe jibriiltu rasuula rabbitti dhufe alayhi salaatu wassalaam yoos waan jedheen hidhannoo hiikkattee jirtaa jedheen yaa muhammad nu ammoo hin hiikkanne nu maleekan rabbii hidhannoo akka ji'a tokko dura hidhanne hagammaan hiikkanne jedheen atin hidhannoo hiikkattee jirta subhaan allah subhaan allah hidhannoo hiikkattee jirta jedheen rasuula rabbiitiin rasuulli rabbi rifatanii eessa fidhadha jedhaniin garamiif jennaan akeekan banii qureyzatti asiif jedhe yahudaa khiyaanaa dalagde tanaaf hidhadhu jedhaniin yoos rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam hidhannoo ofii uffatanii hidhatanii manaa gabbahan mana isaan gabbaanan namni hunduu rifate hiikkatanii nagaan galanii maaliif hidhatanii gabbahanii yoos labsaa jedhu ummata olii yaama namuu amma galee kun nafa dhiqatu kun diqo waa nyaatu kun diqo ciisu hafuura waafatu kun diqo rafu tanaaf qophaayaa jira subhaan allah zamani zaman hujiiti bar labsan namu walitti yaa'e yoos rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo namni hunduu dhufe alaabaa waraanaa baasanii علي بن أبي طالب اتكنن ورانا قبيسني نمني تكلن يروسن زهرين سلاتامي زهرين سلاتامي أسرين جيني نمني تكلن سلاتة أسران سلاتين جدا حاجة بني قريزة أجوتي نمني مسلمات تكس banii qureeyza'aatii asit akka hin salaanne jedhan ganda isaanii jala salaata waraanni iimaanaa sun egaa yoosuma socho'e waraana dadhabee fi minda'aa fi aanga'oo fi maqa'aa fi faaruu sirraa eeguu miti sun waraana rabbiif hojjetu hunda aanga'oo fillee mindaafis faaruufis rabbi biraa argata rabbi irraa eeggata socho egaa jannata rabbi dachiin kalaa jenna achuma socho'uu malee isaan wama tokko moromeen qaban xiqqo hafuura baafanna torbaan tokko jenna dadhabnee jirra halkan kana bullee boryaanan hin jirtu eega ajajni rabbi amma bahe ammuma deemu waraanni dhufee osoo waraanni achi deemaa jiru salaan asiraatti gahe gariin hin salaatan gariin hin salaannu jedhanii osoo isaan achi hin gahin salaan asiraa dabree maqribni seene eega rasuul achi asin hin salaatinaa nuun jedhani hin salaannu jedhan gariin ammoo maal jedhan rasuulli daddafa adeemaa jechuu malee salaata dhiisaa jechuu miti salaata salaataa atum karatti salaannee adeemne jedhan lachuu karaarra jiran yeroo isaan banii qureezaa dhufan ummanni banii qureezaa kun rasuula rabbii arrabsee islaama arrabsanii baqatanii gandafis seenan oddoon isaanii warri isaanii sun jaarmaa qabanii gojola qaban gojola fi keessa seenanii hidhatan hulo yeroo isaan hidhatan dhufee rasuuli rabbi alaihi salaatu wassalaam marse gama hundaan marse gama hundaan marse yeroo marfaman kana yeroo marfaman yahuudan warri banii qureyzaa kun wal gayanii wal mari'atan waraana fi qopheeffatanii nama fi walin yaafanii hayyoota isaanii wajjiin wal mari'atan mootichi isaanii egaa akka armaan dura maqaa isaa dubbanne kacab ibnu asad jedhama gosa ifiita yahuda'aa tanaan waa sadi keessaa takka filadhaa jedheen waa sadi keessaa takka filadhaa jedheen waa sadeen maal jedhanii gaafatan tokkoffaa amantii islaamaa tana qabannee muslima tahu dubbiin achi dhumti namni ajjeesuus hin jiru namni lolu hin jiru akka ammoo amantiin tun dhugaa taateen beekna towraatiin nu himee nu barsiise nabi muusattu nu hime in beekna kitaaba keenya keessa jirti haa qabannee muslima taanu nagaa baanaa jedheen takka jedhe yoo ammoo san hin dandeenye talammataa namni hunduu niitii fi haa ajjeesu ilma fi haa ajjeesu hagni dhiiraa ka walit hafne ummata muslimaa kanatti gabbaanee hundi keenyaa dhumne isaan isaa fixnu lama tasadaffaa sanis yoo kan dandeenyu taate ijoollee teenya madhaabatii teenya madhiifannee amma haa weerarru warra kana haa dhoofnu waraana kana dhawiinsarraa boodaa ka deebii hin qabne haa goonu sadeenuu nuun taatu jedhaniin sadeenuu nuun taatu gojola keenya kana keessa bishaan nu gayu qabna dhihana waggaa hedduuf nu gayus hin qabna wamaan rakkan warri kun taa'ee taa'ee yoo beela'e ifiinuu dadhabee nu biraa deema gosoota biratti ergannee mallaqa guddaa baafne akka magaalaa gosti biraa qureeshiif yahudaa kayberiitiif warra qaxafaan kana gosoonni biraa mallaqa kenninee fi akka isaan bahanii madiinaa kana dhawan goone yeroo magaalaan duulli biraa alaan seene warri kun nurraa achi deebi'a yoos nulleen gabbaanee lola itti kaafnee warra kana cabsinaa bifa kanaan cabsina ni didan yoos maal jedheen aqliin teessan takkaatu hin hojjanne ardhas hin hojjanne kasaartanii waan feetan tahaa jedhee fira taa ijaarsi rasuulli alayhi salaatu wassalaam marsanii akkasit ta'an yeroo rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam marsanii akkasitti taa'an dadhaban amma rifannoon itti heddummaate rabbiin rifannoota itti buuse nama isaan silaa alat ergatanii ummata gara biraa qubatu mallaqa kennee hebitee waraana biraa akka alarraa fide jedhanii isaan erganii halkan ergan hundaa islaamni hin qaba xalaa inni deemu wajjin qabama namni biraatis alaatti dhufuu hin danda'u isaanis gabbahuu hin danda'an ka isaanii ka bahees hin qabama socho'uu dadhaban amma socho'uu dadhabanii rasuula rabbiitiin maal jedhan mee yaa rasuula rabbii sahaabticha abaan maqaan isaa abulubaabaa jedhamu warra nama muslimaati abulubaaban kun ansaara yahudaa tanaa'un hariira dheeraa qaba zamana dheeraa ijoolleen isaatiif warri isaatis isaan keessa as qubata zamana dheerarraa daldala wajjin qabani muslima ammoo nama kana nu ergii isaan mari'anna maal taanaa mari'annaani nu ergi jedhaniin rasuulin hayyameef alayhi salaatu wassalaam sahaabtichi kun dhufee isaanitti seene yeroo inni itti seene ijoolleef dubartiitti dhaabanii dubartiin hin bootti ijoolleen hin bootti namni dhiiraa hunduu bira dhaabatee akkasitti kun bora kanne nu qarqaar jedhaniin yoos gaafatanii maal jedhaniin yoo nu amma harka kennanne muhammadiif kennine maal nu godhuu hedaa si fakkaatti muhammad jedhaniin nu fixamo biyyaa naa bahaa nuun jedhamu naga lakkisee ofirraa jiraadhaa nuun jedhamu maal si fakkaatti jedhaniin yoos maal godhe harkaan akkana akka nama gorra'amu itti akeeke isin gorra'aa jechuu khiyaana amma tun inni silaa tana himuu hin qabu nama muslimaati akkas jechuu hin qabu silaa waliigalee harka kennadhaa jechuu malee amma isaanii rifate jechuu eenyu akkana godhu kun abu lubaaba yoo suma galteef ammoo akka dilii gugurdootti seene achi sani isaan biraa deemee rasuulli eegaa jiraa beeka rasuulatti hin gorre alayhi salaatu wasalaam jala bahee dabree madiinaa dhaqee masjida seenee masjida ifidhe utubaa masjida keessa jiru dhaqee achumatti ifidhe haadan khiyaanaa dalage haga rasuulli rabbii dhufeenarraa hiikutti asirraan hiikamu asit du'a jedhe yoos dhufanii rasuula rabbitti manii abu xulbaaban madiinat deebi'e masjida keessatti ifidhe achi jira beeyta khiyaana akkana akkanaa hojjadhe yahuda'an muhammad isin ajjeessa harkan kennatinaa jedheeni jechuu amma sun dubbiin akkas isin ajjeesse hoo jedhe lola afiraa dhoowwa haga agarraa boodat harkan kennatinaa jechuu dubbiin eega silaasi ajjeesse maal goota harkan tare if hidhee haga nabi muhammad narraa hiikutti achirraan socho'u jedhee akkasit jiraa jedhanii يوس رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال أسوس لا يروح دفه وابل السنة دفه يا رسول ربي أو فينا قد على رم ربي كنا كردا ننجل سلا على رم ربي كردا دافي قروا إيج إني مختفيد إيه رب الراهي كمالي أنا سداني كجدا هكا ربي قدان آيات بوسة الراهي كاجرت الراهي كو رسول ربي عليه الصلاة والسلام دبين ديرته itti dheeratte kanaan booda qureeydan ka inni akkasi sodaachise dubbii isaa tanan fudhanne harka haa kennannu jedhan harka kennatan rasuula rabbitti erganii harka kennanne lola nurraa kaasaa jedhaniin yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waraanan maal jedhan ummata harka kennate kana hundayyuu nama dhiiraa hunda hidha dubartiif ijoollee gama tokko waliin baasaa jedhanii nama dhiiraa hunda hidhanii walitti fidan muhammad bin maslama namni muraasa warra kana hidhuuf warra kana qopheessuu irratti afeerame isa muhammad bin maslamaan dhiira hundaa hidhee gama tokko baase dubartii hundayyuu ijoollee wajjin gama biraatti walitti qabe yoos ummanni ansaaraa kun gosa lama jenne armaan dura oofsiif khazraj jedhama jidduu warra kanaa lola dheeraa ture yahuda naannoo kana qubattu sadeen tun warri armaan dura rakkoon guyyaa duraa irra buute banii qaynuqaaciin khazrajiin fira khazrajiin saahiba jechuu warri ammoo ardha rakkoon mudatte kun oofsiin walii kalaawan waliigaltee qaban bakka loluu dhufetti wal qarqaara warri durirra warra kaan in yaadattanii yeroo banii qaynuqaa rasuulli rabbi alayhi salatu wasalaam fixuu murteeffatan abdullaahi ibn ubayy ibn salul kun ka rasuula rabbii qabate itti goggogee si gadi hin lakkisu akka warra kana naa dhiiftutti jedheen in yaadattan rasuula rabbii dhiisee hundi isaanii tochirra godaananii biyyisanii balleessan warri kuunis egaa amma gosti tuunis hadha rasuula rabbi dhufan yaa rasuula rabbi gaaf banii qaynuqaa'a warra san hin fixne isin ifirraa lakkiftanii ka lakkiftaniif abdullaahi ibn ubayy ibn saluuliif lakkiftanii warri kun ardha warra keennaa nuu lakkisaa jedhaniin yoos rasuula rabbi maal godhan dubbiyyuu gabaabsan isinii lakkisaaf isinii lakkisu hin jenne isin keessaa namni tokko isinirraa nama tokko owsirraa nama tokko nama tokkotti murtii kennine namni sun yoo irratti murteesse jaalattu jennaan ee jaalanne yaa rasuula rabbi jedhanii haya sacd ibni mucaad nayaama jedhe sacd ibni mucaadin mootii owsii kanaati gaa inni jaarsa owsiiti amma madaa'ee kun isan beeytanii sacd ibni mucaad jennaan gammade ummanni guutun yoos rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam nayaamaa jedhe sacdi amma warra kana hidhan dhiira bakka tokkotti dubartii bakka tokkotti magaalaa as fidan ama madiinaa yoos sacdi gaa madaa'ee duula kana hin dhaqne inni dhiiga bada gudda diraa yaa'a socho'uu hin danda'u akkasitti harra irratti kaayanii akkasitti baatanii fidan yeroo inni dhufe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan jedhan quumuu ilaa sayyidikum jedhan sayyida keessaniif ol ka'aa jedhan sayyida keessanitti ol ka'a dhiheessa yoo namni kabajaa qabu alaa dhufe ol ka'uufi hin danda'ini kanas garsiisa yoos rasuuli rabbi waan jedhin alayhi salaatu wassalaam ummata banii qureyda'a yaa sacad waan isaan balleessan kiyaanaa isaan nu godhan ni beeytani duulatti baanee zamana dheeraa san marsine bultii digdamii hagan marsine akkasitti amma harka kennatani ka harka kennatan waan waliigalle isaanii fi ummata tantee gosa tanteetile irratti waliigalle akka murtii atitti murteessitu maal goonaa warra kana murtiin siif kennine jedhanii rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam yoos maal jedheen sa'ad maal jedhe yoos murtiin tiyya isaanirratti ni hojjataa jennaan ee jedhaniin ummata muslimaa kaanille irratti murtiin tii ni hojjataa namni muslimaa tokko kana didee harkana darbu hin jiruu jedhaniin ee hin jiru jedhan rasuulli rabbiifis murtii tiyya ni fudhataa ee ni fudhadha jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam gosti isaa bira teettee yaa sa'ad gosa tante fira kanke ollaa kanke ka waggaa hagasii sii tumsan tolatti ooli tolatti ooli jedhaniin yoos maal jedhe an jedhe saati jiruu addunyaa tana gubbaa godaanu jire yeroo aaluun namaa aaluu namaa laalee dilii rabbitti seenu hin jiru jedhe an yoos maal jedhe murtiin tiyya jedhe nama dhiiraa hunda ajjeesaa jedhe dubartiif ijoollee booji'aa jedhe horiillee addaan qoodamaa jedhe يوس رسول ربي قمدني قمدني عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات مرتي ربي قدان سمائي تربان الرا مرتيسي سني مرتيسي تجدين يا سعد أكسيتي يا إخواني هندساني ولتك أباني سيفي دام متارا دربا يروسا إسان ummata muslimaa kana lafarraa balleessu'uuf waraana hidhannoo ifii qaban malee waraana biraa qopheessan guddaa fakkeenyaaf yeroo ganda isaanii hiikan sayfii lolaa tana kuma tokkoof dhibba shan keessatti argan tabar isaan qabatanii deemaniin malee kuma tokkoof dhibba shan waraana biraatiin qopheessuu murteeffatan waraana darban kana kuma lama argan ka qophaa'e meeshaa lolaa ka dhiirti kaayatee akka wamana wan dhoofnee kana qaalii kana dhibba sadi wantee ifirraa qaban tana dhibba shan waan matakkaayatan kana hedduu maaliif qopheeffatan waan kana hundayyuu ummata muslimaati lafarraa dhabamsiisuuf qopheeffatan yoos egaa nama isaanii ka dhiiraa ka ballage hundayyuu rifeensa jalaa kana laalan nama rifeensi kun itti bahe marayyuu in ajjeesan nama dhibba jaharraa haga dhibba torbatti guyyaa san achi du'e wanni nama ajabsiisu waa hedduu ajjeesuu kana keessatti tokkoffaa maanguddichi yahuda'aa ka shayxaana yahuda'aa jedhamu huyayyi ibnu akhxab ka banii nadir ka durillee asirraa godaan ka akka yahudan rasulatti hin amanne alayhi salaatu wasalaam godhe isa guyyaa duraa rasuli dhufe ka ergame isa beenii dhaq ilaale akka murtirrega jennaan amane dhaqee laalee beekee akka inni rasula rabbii ta'e deebi'ee ittiin amaninaa jedhe inni kun khaybarii ka baqate jenne ka waraana kana hundaa wali baase isa yahudaa waraana duraan duula dhufe kana wali baase isa ka warra yahudaa banii qureyzaa kana akka ballama cabsan godhanillee isa yaadattan darsi dabre keessa dubbanne kun maal ballama irraa fuudhe yeroo san yaa huyayyi yoo duulli kun milkoofne milkoofne yoo milkaa'uu baannee muslimni nu cabse isin baqattanii khaybarii galtanii nu asit hafnaa jennaan baqadhee isin biraan galu isin wajjin jiraadha jedheen akkasuma godhe yeroo cabiinsu dhufee ganama namuu addaan bubbee baqatee namuu addaan dabree karaa eega gara khaybar deeme yaadate ballama banii qureezarraa fuudhe achirraa deebi'ee oddoo isaanii wajjin seenee achi keessa wajjin jiraate yoos fidanii rasuula rabbii dura dhaaban rasuula rabbii dura dhaabanii rasuula rabbii gaafate alayhi salaatu wassalaam maaltu akkana si balleessi jennaan wallaahi diina si godhadhe jedheen diina si godhatuu kiyyatti hin sheenufne jedheen garuu namni rabbiin faallaa hojjate ma caphaa jedhee faallaa rabbii hojjadhee caphe jilba lafa kaayatee mormirraa darban dhiira qofaa ajjeeffame dubartiirraa takka calladdu'e intala takka qofattu dubartii yahudaa keessaa ajjeeffame isiinis yeroo ummanni muslimaa dhufee marse san dhagaa guddaa tokko bakka wahii gubbaa dhaabattee achirraa nama sahaabicha maqaan isaa khallaad ibnu suweyd jedhamu tokkoon dhooftee ajjeefte sababaa namticha saniitiif ajjeessan isii baasanii har'a namoonni dardaraa gaakaa sila eeggasan hin ballagin hin ajjeeffamne ijoolleef dubartiinis hin ajjeeffamne qisaa tokko ka biraa ammallee ka ajabaa ka nama ajabsiisu jira nama tokko jira muslima maqaan isaa thaabit ibnu qays jedhama namni kun ummata yahudaa kanaan saahiba dur lola guddaa tokkotti owsi jidduutti argame osoo rasuulli rabbii dhufin dura waggaa tokko bu'aas jedhama lolli kun lola bada guyyaa lola bu'aasan isa ka silaa ajjeeffamu saabitii kana ka silaa ajjeeffamu namtichi saahiba isaa ka yahudaa tokko zubayr ibnu baaxaa jedhama zubayr ibnu baaxaa kun baase akka hin ajjeeffamne godhe harka guddaa tolatti oole guyyaa san amma saabitiin kun muslima waraana muslimaa keessa jira zubayr ibnu baaxallee irra yahudaa ummata isaanii wajjiin ajjeeffamuuf hidhamee dhufe yoos rasuul maal yaadate namtichi kun saabitiin kun yahudicha saahiba isaa ka zubayr ibn baaxaa kana yaadate maal jedha bonumni sun harka guddaa na biraa qaba ardha harka san deebisuu fi yaalii godhuu qaba jedha garuu akkamitti deebisaaf ree yoo akka inni gaafsan dhoksetti dhokse khiyaana'a rabbii fi dhaba amantii fi dhaba akkam godha rasuula rabbitti dhaqe rasuula rabbii gaafate yaa rasuula rabbi yahudaa amma ajjeeffamu'uf nu finnee amma ajjeesu jirru kana keessa nama tokko jira nama san maqaan isaa Zubeer ibnu Baaxaa jedhama harka guddaa na biraa qaba harka san galata baasuu fi barbaade yaa rasuula rabbi nama kana naa lakkisii naa kenni jedheen rasuula rabbi akkana laalanii hayya sii kenni jedheen allahu akbar waraana fi hoggaana hajaa hante akkasi dhaqxee itti himatte hajaan tante akkasi sii xumuramu waa nama jabsiisu hayya jedheen gammadee gammadee gammadee barbaade ummata hidhamee oofamu keessa barbaade itti dhufe zubeer zubeer zubeer zubeerin kun laale as zubeerin kun rifanoota guddaa qaba gaa nama du'aaf hidhamee oofamaa jiru ka namni dur inni beeku ka saahiba isaa itti dhufe saahibni isaa kun ammoo waraana amma ajjeesu jiru kanarraa tokko in gammata gammadee laale abboona beektaanaan akkamisi walaala obboleessa kiyyaa dheen guyyaa guyyaa waloo laalanii jedhe aboo harka na biraa qabdu beektaa jedheen zamana dur zamana lola bu'aasan een beeka jedheen harka san galata sii baasuu barbaadaa jennaan godhigaa jedhee namni kabajaa qabu waan kabajaan hojjetaa hojjedhu jedheen rasuula rabbii dhaqee gaafadhe kadhadhee naa dhiisi narraan ajjeesin jedheeni siga lakkisanii beek jedheen haye jedhe haadarraa hiikee amma teechise bahee jechuu kun hin du'u yoos waan jedheen aboo annama guddaa niitii tiyya fudhatan narraahi ilmaan kiyya narraa fudhatanii isaan malee jiraatuu hin dandayu na ajjeesi jedhee homaa isaan malee jiraatuu hin danda'u jedheen maal godhaa jiraa dhedheen anee gara nama guddaa niitii dhabee ilmaan dhabee jiraatuu hin danda'u jedheen haa du'u du'uu naa wayya meena eeg jedheeni rasuula rabbi deebi'an malee alayhi salaatu wassalaam eenu ka deebu thaabit ibnu qaysii kana yaa rasuula rabbi jedheen namticha ati naa kennite kaan dhaqee haa darraa hiike garuu waan naan jedhe niitii tiyyaaf ilmaan kiyya malee jiraatuu hin danda'u wamaa waan jiraadhuuf hin qabu naan jedhe yaa rasuula rabbi si kadhadhe ammallee ilmaan isaatiif niitii isaa naa kenni jedheen narraan ajjeesini hin ajjeefamu sila narraan booji'amin jechuu hayya sii kenni jedheen rasuula rabbi allahu akbar gammade gammadee gammadee gammachuu isa akkam qabu ceheetti dhufe namtichi saahiba isaa kaanetti aboo ilmaan keetiif niitii hanteetis argatte kootu jedheen yahudicha ammallee osoo waliin hin deemin ammallee gaaffii biraa qaba jedheen maal sun jennaan oorruu tiyya oorruu bareedduu qaba isii malee jiraatuu hin danda'u yoo oorruu san naa kennan malee yookaan ofiraa du'uu naa wayya jedheen ka'ee rasuula rabbitti dhaqe ammallee yaa rasuula rabbi oorruu malee jiraachuu hin danda'u jedha oorruu sanis malee anumaa dhiisaa jedheen hayaa sii dhiise jedheen rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam deebi'ee ammallee oorruu hanteetis argatte ilmaan keetii niitii hantee argatte jiraadhu jedheen kootu ajabe amma namtichi yahudaa kun waan ajabu jedhe namticha kana kanaaf jedhe akkanan rakkatu ajabe ammoo namticha mooticha biyyaa rasuula ka waan inni kadhatu hunda hayyamuuf ajaba jedhe garuu obboleessoon jedheen takka si gaafadha abalu maal tahe jennaan abalu du'e jedheen namoota hariyoota isaa ka yahudaa gaggaafate waraana waa ajjeesu kanarraa tokko beeka taabatiin kun quba qaba warra du'eef warra silan du'in quba qaba warra du'u kana isaan duratti hin ajjeessan nama kudhan kudhaniin hidhanii kurniyaan duraa sun yoo ajjeefame kurniyaan kana fuudhanii bakka biraa geessin achitti ajjeefama yoos abalu maal ta'e jennaan du'e jedheen abalu hoo maal ta'e du'e jedheen abalu maal ta'e jennaan du'e jedheen warra galgala waliin taa'anii waliin haasa'u warri kun warra waliin khamrii dhuge waliin haasa'u aboo harka ati ansi biraa qabu saniin si qabe galatni guddaan ati ardha naa gootu na ajjeesi jedheen wanni sanii ol ati naa kennitu hin jirtu jedheen waan silaa dandeettu hunda naa gooteen arga na ajjeesi jedheen takka isaan san malee jiraachuu waan jiraadhuuf hin qabu na ajjeesi jedheen rifate amma maa akkasitti aboo nagaa argatte ilmaan kee nagaa argatani oorruu hante argatte maal goota waan nama biraa haasofta abboo isaan malee jiraachuu hin danda'an yoo ka harka si- an si biraa qabu san kanaa baaftu taate harka san na ajjeesu un naa baasi jedheen nama birallee nan geessan itin ajjeesi jedheen akkasitti ajjeese ajjeefnan ammoo ijoollee isaa isuma fuudhee guddifate ijoollee sanirraa kan namni beekamaan tokko boodarra abdurahmaan bin zubayr beekamaa gaa inni abdurahmaan bin zubayr biyaaxati ammoo eenyu guddifate thaabit bin qeessi guddise isa kana sahaabaa guddaa akkasuma gaa dhiira qofaa miti dubartiinis hojjette intalti muslimaa takka salmaa binti qeesi jedhamti ummul munzir illeen jedhamti isii tanattu nama tokko rifaacata ibnu samaw'iil jedhama galata biraa qaba rasuula rabbii gaafattee naa kenni jedheen jetteeni rasuula rabbii kenneefi namti sun muslimee egasii nama gaarii nama jabaa ta'e rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam yeroo ummata san fixu eh, nama yeroo sanitti amantii islaamaa fudhate hundayyuu lakkise takka nama khiyaanaa keessa hin jirre hundaa lakkise nama guyyaa ummanni banii qureeyda'aa tun ballama cabse bakka san hin jirre ka imala jiru ka ballama san hin hayyamin ka ballama san dide hundayyuu in ajjeefnee lakkise rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam namoota isaanii ka gaafsan egaa sababaa saniin irra hambifame beekamarra amr ibnu sacdii nama jedhamu alquradii horii guddaa irraa dhaalan dubartii isaaniitiif ijoollee isaanii hundaan booji'an gabroota tahan jechuu dhiirtiin ajjeefamte dubartii fi ijoolleen gabra taate waan san hundaa ummanni muslimaa addaan qoodame horii gugurdaa achirraa argatanii beelaa fi faqrii heddurraa sababaa saniin rabbiin guddaan baase yeroo hagni kun argamte kadhaan egaa sacd ibni mucaad rabbii ifii kadhate tuun geette yaa rabbi yoo lolli biraa kan jirre taate na ajjeesse dheemi tana ammoo haga banii qureeyza'aa kanaan na gammachiiftutti khiyaanaa isaan dalagan tanattu garaa gube haga tanaan na gammachiiftutti na ajjeesin jedhe yeroo warri kun martuu ajjeeffamee horiin isaanii boojame wanni martuu qoodamte takkuba dhigni ajabaa tokko hiddi cite citee dhigni akkamit keessaa utaale akkasitti shahaadaa argate aakhirame saxaabtichi beekamaan sacd ibni mucaad rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa sanan isaa saxiixaa keessatti maal اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ jedhan arshii rabbii guddattu socho'e yeroo sa'ad du'e hadis saxiixa arshii rabbittu socho'e du'a isaatiif subhaanallah sa'ad ibn mucaad warri janaazaa isaa baate maal jedhan janaazaa isaa yeroo fuune akka nama baalaan deemu nu harkat taateedha rasuula rabbitti himne janaazaan isaa guddoo saphallatti laaftu akkam faana jennaan maleeykaa rabbittu baata jedhan maleekaa rabbittu baata akkasitti yaa ikhwaanii bultii digdamii shan ji'a tokko laalmeewwan ajaa'iba rabbii ji'a tokko aalamni guutuun dhufee magaalaa marsee akkasitti dura taa'anii rakkoo of beelaaf qabbana keessa ifirraa ittisan ji'a tokkoon booda bultii digdamii shan isaantu waa marsee akkasitti sodaachisee akkasitti marsee bira taa'alaa daqiiquma tokkotti rabbi marfamaa si godhee keessaa si baasee marsaa si godhan malee ka marfamee sodaatu daqiiqaa tokkotti ji'a tokkoof isaantu marfamee sodaa guddoo keessa jiraatan ji'atti aan ammoo isaantu waa marsee diina fi marsee sahaban diinni kun sodaatee sahaban gammachuun akkasi marsaniif irra ta'an dandeettii rabbiitu martu ka yeroo tokko marfamaa si godhe yeroo tokko marsaa si godhu rabbii guddaa bultii digdamii shan akkasitti taa'an duraan ji'a tokkoomi bultii digdamii shan walitti dabale bultii shantamii shan hafuura baafatu maletti dantii ifiitiif oorruu ifiitiif horii ifiitiif fatu maletti bultii digdamii shan ak- eh, bultii shantamii shan akkasi jiraatan jechuu akkasitti gaa rabbiin guddaan milkii hagas geettuun lola sanis xumure maaltu lola saniin booda argame درسي انت انتو كيست يا رب قدانا تشين نقاي والقينا والله سبحانه وتعالى أعلم بكم سهندو تربي قداتي ربي إنما خيري دقاي براتي تي هجتي إراك بلمتي فور ربي درم ملكا وربي قدانو هاتاسسو خير هند ربي قدا ولتنو هاكبو جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم والله سبحانه وتعالى أعلم